iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fideni ngabo ateramije ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara zo mu burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere imvura nyinshi yateye imyuzurane mu karere kose ka afurika y'ubuseruko muri kenya mu rwanda no mu burundi mu burundi abantu batandatu barapfuye abandi batatu barakomereka mu gitondo c'ejo kuwa gatanu baguweko n'umusozi ku mutumba gasenyi wa komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura abahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba c'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga
ivyo ni imashini vy'igipolisi gitabara vyariko bigerageza gukura umusozi wari waguye ku bubatsi n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi igasenyi ni mu buraruko bw'ahariko hubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu ni no kw'ibarabara rya bujumbura bugarama umwe muri batatu barokotse muri iryo sanganya yabwijwe rya amerika ingene vyagenze saa moya tukaba dutanguye akazi turakora turako turadeplasa amabuye tuyakura hafi y'irya manga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora ahantu hasanzwe hari harayihononekaye kubera imvura niho hagati y'isaha zibiri na cumi n'itanu niho umusozi twabona ukoroka ukoroka muntu twese tawe twazititeze icyo byavuye ko ni ukubera haguye imvura nyinshi ejo bibonekana ko umusozi waraye usomye unywa amazi menshi bica bituma rero umusozi uremererwa niyo niko gukoroka umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta yishikiye hakiri kare ahabereye iryo sanganya jean bosco ntunzwe n'imana yari yumiwe co kimwe n'abari muri ico kibanza nk'uko mubibona turi ngaha kuri uru ruzi gasenyi aho hahejeje kuba isanganya umusozi waguye ku bantu ni ibintu isanganya ryashitse ariko ico twabamenyesha ni uko ibikorwa barafashe asiranse abantu botekana isanganya ryama risanzwe ku mashansiye ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi biriko birakorwa usanga ari amasanganya yabaye n'atamuntu aba yifuza ko iryo sanganya ryoba nicyo gituma twaciye dufata asiranse kuba tuba tuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shansiye rero asiranse izoca iraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguweko n'uwo musozi nta cizere yari afise ko wiwe ari muzima yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye twabuze umugabo yitwa sinabimenye banavandira yego turafise abana batatu niwe yabaronderera yego tubimenye ubunyene ko twabuze iwacu ntibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana nkeneye ko bamufasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi ibyabaye mu gitondo cuno wa gatatu ku ruzi gasenyi byarigeze kuba no mu myaka iheze ico gihe hoho urwo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika umushikiranganji w'ibikorwa vya leta akavuga ko ari naco gituma hariko hatunganywa ivyo bikorwa nk'uko mubizi mu bihumbi bibiri na cumi na kane harabaye ngaha nyene kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake rero niho ibanki y'isi yose yaciye ikorana na leta y'uburundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasubire kuzaraboneka impanuka nyinshi byari ibikorwa rero twari twarose imfashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za gasenyi kinyankonge twashobora kuzitegura neza na nyabagere kugira ntishobore konona tuzazironona ubuzima bw'abantu iyo imfashanyo twari twashoboye kuronka ibikorwa bikaba byari ko biragenda neza gushika ubu atari iki giduciriyemo nta ngorane n'imwe yari bwahawe bujumbura evariste nzi ko banyanka ijwi rya amerika ahandi abubatsi bahuye n'isanganya mu gitondo c'ejo kuwa gatanu muri zone buterere iri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura baguweko n'igisenge c'inyubakwa y'amagorofa atatu muri site ya kiyange koroneli ntemako antoine ayoboye igipolisi yavuganye na mugenzi wacu diane nini ntahazwe bariko barubaka inzu y'amagorofa atatu icirako mu karero abantu bagire bashireko idare igira kabiri abantu bari bamaze kwipanga kugira batangure guponda no gushirako ibeto Eh, abantu rero bahasi ubuzima ntitibamenya igikigiri cabo mugabo abakomeretse twashikari kwa muganga muri MSF eh, ni mirongo ine na babiri ubu turariko turarondera dukora nyene aho inzu yabomokeye abona amadari abiri abomotse ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibiziga bibiri amatoca abandanya turondera hari amakuru atandukanye ariko aravugwa ijya nino biciye ku mbuga ngurukanabumenyi yemeza yuko hariho nk'abashika batanu canke barenga boba bahitanywe n'ivyo bibomoka vy'iyo nzu ayo makuru hari ayo mwumvise hari imiryango irabagana ibabwira ko ababo boba bashoboye kubabona be- bitaba imana ngaho abandi ubuzima bashobora kuba barenga batanu ahubwo kubera inzu itari nto cyane ubu rero munsi muri ibyo bihomoka bashobora kuba bariyo kugira nta kuziga ko twotora abantu bakiri bazima mugabo twokurayo ibyo biziga ngira abantu bagasuka ku mutima muri rusangi abariko barakora muri iyo nzu bangana gute baharugwa muri bangahe ishantebe n'izi zo gushyira ko idare murazi zishyirwa n'abantu benshi uko batubwira bakatika twabasha kugira bavuga yuko abantu bashika amajana atatu murabo ni bose abakozi bamwe bakaba bari hejuru ku idari harimo gushyira ko ibeto abandi ba- urabona ko bahereza mugabo basize n'impanuka cyane cyane abari bari munsi y'amadari mu nzu ni kuvuga yuko nk'icya gatatu cyangwa icya kabiri cyari mu nzu ntibyashoboka ko idari yari hejuru benshi rero bari ku idari hejuru gushyira ko i- ibeto mu nzu hagati ntituzi igitigiri c'abariyo kumvira akazi ntikari kenshi kw'idari yari ryo hejuru ubundi ntituzi rero ibitigiri kanuni tuvuga tuti abantu boba bari munsi y'ibyo bikomoka mu nzu bangana uko nuko nuko gutora ibiharuro kanuni byogora kuko benshi bari basanzwe bari ku idari hejuru bagire bashireho beto abo rero batorokanye n'inzu abo- aba- harimo abakomeretse abatari bake hama abandi nabo boba bari mu nzu hagati ntawumenya igitigiri aha niyo rero ntitutamenya yuko ari bo ba- boba bahuye n'amasanganya akomeye hari muri abo majana atatu muvuga bariko barubaka iyo gorofa abaje bababwira ati twe turi bazima twari kumwe na bagenzi bacu bo bo murazi uko bangana impanuka ntiyishitse benshi bagize ihumura ahubwo wabona ko ari muzima hapfore mugenzi we kuko ntiyashobora gutora igiharuro kanone we yagwa yagwa igihumura bonyine bagira ati bara amakipe atandatu guca ko beto nayo ikipe usanga irimo nk'abantu mirongo itatu babonye umuntu akiri muzima ba- yahapfore kuvuga rero ati nta karacari ushaka kiriho bo byamugora aho hantu habereye iyo mpanuka ni ahavugwa ko hari amazi menshi hari ico iyo ma- ayo mazi avugwa munsi y'ubutaka yakomeje gutera ingorane muri kahise ivyo biba bifitaniye isano oya ikisanganya ngira abo n'abahinga mu bivuga hanyuma ko bari batanze uburenganzira bwo kuhubaka yinjira ko bari babonye ko bishoboka aho sinobyinjiramo cane ni iby'abahinga naho mu ntara ya gitega muri komine gishubi imvura yarononye amashure inyubakwa za paruwase nyabiraba n'amazu y'abantu arenga cumi amahegitari ataramenyekana y'imirima igizwe n'ibiharage uburo imiceri n'imboga nayo yaratwawe n'umwuzurira abanyagihugu bomokeweko n'amazu bacumbikiwe mu nyubakwa za paruwasi nyabiraba mu kurindira ko amazu yabo asanurwa abanyagihugu basaba imfashanyo yihutirwa kuko inzara ishobora kubatera biturutse kuri iyo mvura yaguye ivanze n'umuyaga mwinshi cyane iyo mvura yaje gusongera isibe kuko mu ndwi iheze hari haguye urubura rwasize rwononye ibitoke n'izindi nimo ababa mu ntara ya kirundo mu burundi ejo ku munsi wa gatanu niho bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze niwe adushikiriza iyi nkuru
mu ntara ya kirundo umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wahimbajwe kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'iyo ntara uwuserukira mu ntara ihuriro ry'abakenyezi arashima ko leta yashyizeho itegeko rishyigikira urugamba rwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi naho biri uko Leya Ndacayisaba arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya kirundo avuga ko intambwe ikiri ndende mu iterambere ry'abakenyezi nubwo biri uko haracyariho agahaze mu bijyanye n'indero abigeme baracyatwarinda ku bwinshi mu ntwaro mu migambwe no mu nzego zifata ingingo abakenyezi ntibaserukiwe bikwiriye kubw'ubuserukira ikigo c'ingo n'imiryango cdfc umunsi wahariwe umukenyezi n'akaryo ko kwirimbura floribert gahungu arongoye ikigo c'ingo n'imiryango mu ntara ya kirundo umunsi mukuru w'umukenyezi hariho bamwe tuwufata nk'uko umenga umenga ni uguhimbagwa gusa ariko nagira ngo babwire yuko ari akaryo ari akaryo umukenyezi aba abonye aba aronse kugira abone aho ateye mu iterambere si umukenyezi wenyine na twebwe nyine abagabo kugira tubone natwe nyine icyo dufasha mu byerekeye iby'iterambere ry'umukenyezi ni ukwirimbura rero ntituje ngaha ngo dutambe ngo tutarike gusa tutirimbuye ngo tubone ko hariho ibyatugoye ko hari impinga ikiri ndende kugira umukenyezi ashobore gushika ku iterambere nyaryo inyishu yo kugira umukenyezi atera imbere yoba iyihe leya ndacyayisaba ari nacyo gituma twagira dusabe abakenyezi n'abigeme ibi bikurikira kwiga amashuri menshi nka za kaminuza kwijukira kujya mu migambwe yemewe n'amategeko gutora bakongera bakitoza gutanga intererano ijyanye n'amatora gufata iya mbere mu kwinjira mu nzego z'umutekano tugasaba abakenyezi batewe iteka ryo kujya mu mabanga yo kurongora abandi ko boshigikira bagenzi babo mu iterambere kuri iyo mvo merikiro na nkwahomba buri amatari w'intara ya kirundo ahamagarira abigeme kwijukira inyigisho za kaminuza y'intara ya kirundo si ibyo gusa aranabahamagarira no kwirinda ibihuha hamwe no kwitabira imyiyerekano yo kwiyamiriza ibinyoma n'ababikwiragiza itegekanijwe kuri uyu wa gatandatu ndabashimira rero icyo gisata cy'iryo jambo ryanje ukuri muguma mubungabunga umutekano ntimujye ku binyoma amashyirahamwe abeshwa n'abarundi bamwe bamwe ngo mu burundi ngo ati akazi nta muntu ngo karahungabana ngo nta mukobwa akihari nta mugore akihari ihibambewe murahamagariwe bakobwa ababyeyi musidukane niyo nka twiyamirize ababesha mpuzamakungu ngo mu burundi ni agateka kahari agateka karimo karahonyangwa biciye ku bantu bahora bakora mwajya shyirahamwe twiyamiriza sepeyi ibyo birori bizobera mu makomine yose ndaribuze ku mugaragaro abamenyeshamakuru bari ngaha turatumiriye abarundi abanyakirundo umunsi mpuzamakungu wariwe umukenyezi wahimbajwe mu ntara ya kirundo kuri uyu wa gatanu mu gihe usanzwe uhimbazwa ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu ngaha mu burundi wahimbarijwe mu kayanza kuri iyo tariki ibirori bikaba byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ari kumwe n'umukenyezi wiwe mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika turabashimiye bagenzi bacu butugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
iyo nzira nari mpejeje kubabwira ivugwa muri komini gitanga intara ya rutana mu gihugu cy'u Burundi iri kwituma abanyeshuri bata amashuri nk'uko mubyumva mu inkuru y'umumenyeshamakuru ijwi rya amerika mu rutana alain yves irankunda uyo muce w'iyo miryango yugarijwe n'ubukene igize komine gitanga ahanini igizwe n'abanyagihugu birimizi bazeye uburaro n'uburamuko mu mwimbu uvuye mu vyo birimiye mu gihe ca none abo banyagihugu bemeza ko amikoro yagabanutse bafatiye uko bari babayeho mu myaka icumi ihitiye mu vyo gufungura ivyo rero bigatuma gufungurira abana babo bicika umuzigo uremereye pascal nkezabahizi aratuyagira kubera izuba ryatse nabi umwumbu waciye ugabanuka naho umuntu aba afise aza gusoroma uca udushorera mu isoko rimwe zange zikenya ko nyene dufise ubukene ubwa mbere utangira kubura ni kugaburira abana ndarima sinimbura mu mwaka uheze nateye ibiharage by'ijana na cumi na bitanu ndabiteragira byose ibyo biharage sinakuyemo n'ivy'urushi inkore nizo nimbuye nk'ikiro amajana abiri conyene ibyo nibyo byatunze abantu biratugora nyene none ko atabo bafise baza baza baraba twebwe hanyuma utwo bagusanganya rero duka turi twishi two kurya barya utwo nyene umuntu aremanga none kutota ibibondo warabivyaye mu ndahara arara inzara akavyuka inzigo nk'umwana akirirwa atariye cyangwa akarya indya rimwe ku munsi no ku munsi hari uwirose rimwe ku munsi we ashima imana burya biragoye baheba amashuri kandi batoba abana vya nkiye ko bihanganira ubwo buzima bita ko ari bubi buhanze abavyeyi babo ntibaba bakija ku ishure irakoze ive ati hari igihe twabitomboza n'igihe vyabura naratonda ku ishuri kubera navuga ati kangira umwete hari igihe usanga ibintu biguma bironko nyene narya nko nka saa sita saa sita mu ijoro nkataha nkaca ndyama ubukene buragwira nca bisabwa yuko nca bikoranamo no kubura ibyo umuntu afungura hanyuma nca ndabiheba ku ishuri iyo ndonka ibyo nguma mfungura nari kuguma mbandanya muga nawe nari kuronka ibikoresho umva nkaguma ntaronka ibyo mfungura sinari kuronka ububasha bwo gusubira ku ishuri tumenyeshe ko gushika ubu mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine gitanga bwemeza ko ibitigiri vy'abana vya baba amajana indwi na mirongo ibiri na babiri bamaze guheba ishure kubera ubwo bukene buvugwa mu miryango baturukamwo muri aya mezi atatu arangiye nzohabonayo silver arongoye ubwo bugenduzi ati ivyemezo ni uko bariheba baja gupagasa kugira babeho n'abavyeyi babo turabona abana baguma eh, bata amashure baja ahanini hanze y'igihugu baca i tanzaniya Eh, mu bituma abanyeshuri baheba ahanini turabona kubera ubukene abana biyadukiza bakaza babona barabye ishuri baragiye turabona eh, abanyeshuri bariko baraheba ku rugero runini tugereranije n'umwaka uhetse mu gice cya gatatu niho twara tubona ibitigiri binini mugabo uno mwaka biriko biradutangaza kubona igitigiri cadutse mu mashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu burundi babona ko atawobideha ubukene buriho kandi aribwo buriko butuma abana batecizere ca kazoza kabo mu vyo kwiga jacques nshimirimana arongoye fenadebe urunani rwo yavugira abana mu burundi aravuga ico bariko barakora kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti ibibazo by'ubukene hajya abana barabibona ashitse muhira akarara ubusa akabwirirwa rimwe na rimwe rero abana baca bashobora kwironderera inyishu bikaca bituma ibitigiri vy'abana baheba amashuri bagomba kurondera inyishu z'ivyo bibazo biri mu miryango ivyo bitigiri biba binini cyane iki kibazo tukigira icacu turiko turavugana nabo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo twigire hamwe ivyokorwa mu maguru masha kugira ngo ico gitigiri c'abana bariko baheba amashuri kigabanuke binashobotse gihagarare turiko turahimiriza abavyeyi n'abana kugira ngo abavyeyi bashiremo inguvu binanate abo bishoboka bagumize abana ku ishuri kuko iyo tubamvuga ntabo bishoboka hari aho binanirana turabizi ubuzima ingene bugenda mu muryango n'aho azohera tubitse umukanda mu myaka iri imbere azobona yuko yatubitse uwo mukanda bikwiriye ikindi kibazo kidakwiye gufata minenegwe ni kijanye n'uko urwaruka rurangiza amashure rukamara igihe kirekire ruri mu bushomeri kubw'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu burundi fenadebe leta iticariye ico kibazo ingorane z'ubukene mu miryango zizobumurengera maze indero igende mazima yongo mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika Alain irankunda arakenuye cyane kuri iyo nkuru yiwe mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara mu mwanya uri imbere turabafitiye n'amakuru avugwa mu makambi ariko mudukundire tubanze ducishe amaso ku mbuga ngurukanabumenyi ku nkuru ziriko ziracanacanako inkuru rero tubona iriko iracanacana ko rwose ku mbuga ngurukanabumenyi ijanye n'amakuru avuga ko umuganga w'abana mu gihugu c'u Burundi Dr Amelie Nijimbere yoba yaratanze eh, um, yarahamagariye abavyeyi ku bijanye n'ibiterwa bimwe bimwe bishobora kunganira mu buvuzi bw'inkorora yimonogoje inkorora yimonogoje mu bana bamwe mu basomye mu bariko barasoma n'abasomye iyo nkuru baragize ico bayivugako bavuga bati mbega none uwo muganga yoba ariko arahamagarira abavyeyi guheba imiti kizungu bagakoresha ikirundi gusa menyesha amakuru wacu Diane Ndonse ari bujumbura yaravuganye nawe kugira ngo avuge ico yashatse kuvuga reka twumvirize inkuru yaduteguriye inkuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa whatsapp ivuga impanuro zijyanye n'inyifato ababyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga amerini j'imbere yanonosoye ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cya bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka itanu aha rero hari abibagije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba wari umenyerewe muganga amerini j'imbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yari aherutse kubona inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose nari imaze kubona bihora bishika hariho imyaka ukavuga uti uwo mwaka byananiranye mu mwaka uheze byari bimeze uko barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane bara baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza ni ukuvuga ico gicu ko cari catumye haba tumikrobe ni imigera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rero abana baragwaye cane gusumba ibindi bihe uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka ibiri butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu imiti ya gripe nk'uko iri yose atanumwe uvuyemwo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka ibiri maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka ibiri itarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mwemu kuko icyo bita nebulization ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake rwose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyine imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo ntikunzwe kujanwa kwa muganga uyu ni umwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza ni ukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe ba sogokuru baguma bakoresha mbere byiza byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwodushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashyitsi ka kera kavumbika umuriro nitwaja muri bishasha hirya y'ibyo tuzowukenera tutakironka abantu bawuduha baduha inyigisho y'ukungene umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu muganga amerini jimbere nk'uwanonosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti ikizirankogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga amerini jimbere aragabisha mu buryo bukwiye gukoreshwa kandi ahakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nk'uko hari abavyakiriye muri ubwo buryo ni ukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabanura ubukazi bw'indwara rero nivyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe bimwe umubyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha mu nyumve neza aha ndahahagarara cyane si byiza ko umuntu agenda afate nkugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo aze araha umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ibyo uwabigize biri ku gatwe kiwe ngiki icyo navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka nk'uko ko hari guharuka harimo ikizirankugwa iyo ugishizemo ubuki hariho indimu iyo uvanze n'ubuki ugashyira mu tuzi dushushe urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyine urorosha umuhogo ushoboye gushyiramo ubuki uyu muganga aratanga umuco kuko ungene ingaburo nk'izo zihabwa abana ariko n'ikindi nshatse kugaruka ko ni uko ibyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena angana kuko nk'umwana atarakwiza umwana mwaka indimu iramubabaza cyane niba umuntu ayikoresheje ayishyira mu tuzi dushushe kandi agashyiramo duke cyane iyo aba byanakunda akabijya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore rwose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramo no kuzingama muganga amerini imbere avuga ko ibyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafunga gufungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari byiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ibyo avuga ko byama byagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse ku bijyanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none iyo abazungu yoyo dufata simbona ifise ibyo yica n'iby'ikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ibyo biri mu byo basokuru baturatse kandi rugereka ataraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyavuga ati ibyo byega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyavuga ati uyu muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera na rindi i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina muramenyereye ko tubashikiriza n'amakuru avugwa mu makambi duherere mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda ivugwamo bamwe mu banyeshuri b'abarundi bahungiye bahora bafashwa n'ishirahamwe maison shalom bavuga ko batagira ayo bacira n'ayo bamira ni nyuma yaho iryo shirahamwe rihagarika imfashanyo ryahora ribaronsa inkuru tubazumenyesha amakuru ijwi rya amerika mu rwanda desire hatungimana abanyeshuri mirongo itanu bo mu ikambi ya mahama barihiwe amashuri yisumbuye na maison shalom bakiga mu mashuri y'indaro nibo barangije uno mwaka abanyeshuri basubiye mu ikambi aho batabona akazoza kabo uno akaba agaragaza amakenga afise iyo wize uba ushaka gutera imbere ndetse ugateza imbere n'igihugu ariko iyo wize ntujye kuri kaminuza n'ibyo wize nta kintu bikumarira uragenda ukaba uwiyo ukayoberwa n'uko wize kuko ubumenyi buba buri mu makaye ntuburi kubukoresha mbona ko kabisa iyo wize ntujya kuri kaminuza nk'uko natwe tumeze ndabona yuko ari ibintu tubyakira nabi cyane sinabona uno munyeshuri yari amaze imyaka ibiri aba mu buraro ku ishuri rya rusumo high school amenyesha ko aho asubiriye mu ikambi ubuzima butari ko buramworohera na gatoya amenyesha ko hari n'igihe abona ko yataye umwanya ubuzima tubamo ngaha mu kambi ni ubuzima bugoye cyane uravye ku muntu aheruka kuva ku ishuri ukaza nta n'uwahora agu- agufata mu mugongo agasa nk'umenga arakwikawushije ntasubire kukubona ntusubire kumubona ukamenga araguhevye ntakubwira ngo anakureme umutima w'icyizere yuko ejo canke ejo bundi ushobora kuronka ishuri nawe ubwawe urabaho atacizigiro ufise rero ngaho ukuntu tuhabaye tuhabaye nabi nta kazi ntaco gukora natwe turibaza mbega amashuri twize yoba azotumarira iki canke ntaco amaze kuko tutanaronka naho dushobora kuronka dukora n'uturaka dutandukanye birashika rero ukiyumvira uti narataye umwanya hari igihe bishika ukiyumvira ugasanga umenga warataye umwanya cyangwa ugasanga umenga wari gutuma ubyihoza kuko iyo ubonye wize n'umubyeyi yagukurikiranye agaca umenga ara- agusohoye agaca aguheba mbo ntatuma akuganiriza basiga mungurana ibitekerezo umenye igihugu bigenza gute canke amashuri wize yogufasha gute urumva kumenga ushobora gusanga warataye umwanya muri maison shalom bakurikiranye ubwo rwaruka mu mashuri yisumbuye muri kino gihe bamenyesha ko ata buryo bafise bwo kubarihira muri kaminuza abanyeshuri nabo babona ko basa n'abataye umwanya kubona biga hanyuma ntibaronke aho babandaniriza richard nijimbere arongoye maison shalom wewe abona ko igikorwa bakoze gishemeye Eh, si igikorwa tuba duciye hagati kuko ubwo bumenyi baba baronse bari mu mashure eh, y'indaro eh, birashoboka cyane yuko iyo bitakunda bakaja muri ayo mashure y'indaro ubwo bumenyi bata- batari gushobora kuburonka hariho abaronka amahirwe yo ku- kuja mu migambi nka kepla dafi ibyo rero urumva yuko twebwe kuba twabateguye kugira ngo babe bashobora ku- kuja no muri iyo migambi yose i- zirafasha twebwe tubona yuko igikorwa tuba twagikoze kandi neza Maison Shalom imenyesha ko itagishoboye kurihira abanyeshuri muri kaminuza muri uno mwaka isanzwe ifata mu mugongo abanyeshuri majana atatu na mirongo inani na batandatu biga mu makaminuza atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
nukureho inshuti bakunze usibye ico kiganiro muri sanga tubatumiremo saa kumi turabatumiye kandi igihe c'isaha cumi na zibiri mu makuru aza kuba agezweho mu gihugu c'u burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho tuzakuba turiko tubashikiriza amakuru arambuye azoba agezweho ku isi na cane cane muri afurika diane nahazwe magbili ya bero hamwe na ingenier lines mwari kumwe muri kano kanya twempi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muraguma mwumviriza ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
nshuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gatoya cyane isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu